iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwaramutse neza ikaze kuri radiyo yanyu duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na aloyizi bigirimana
twaramutse tomasi muri kenya ejo kuwa kane haratangujwe guha urucanco rwa covid cumi n'icyenda abanonotsi ba kenya bazoja mu nkino za olympique zizoba mu bihe by'ici mu gisagara ca tokiyo mu buyapani kenya ni igihugu gifise abanonotsi rurangiranwa ku isi cizeye kuzotwarayo umugwi w'abashika ijana muri izo nkino zo muri tokiyo umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'inkino za olympique muri kenya francis mutuku yavuze ko abazocandagwa barimwo abanonotsi abamenyereza abategetsi hamwe n'abandi bazoherekeza uwo mugwi abaganga ku mugwa mukuru wa leta ya darfur y'uburengero muri sudani bavuga ko ibitigiri vy'abasize ubuzima mu gutana mu mitwe kwabaye hagati y'amoko vyaduze bishika ku ijana na mirongo ibiri na batanu hamwe n'abarenga amajana abiri bakomeretse umwe mu baganga bigisha ku bitaro biramura abaganga i el geneina yavuze ko ivyo bitaro vyaherewe n'ibikoresho vyo kuvura abakomeretse muri ubwo bwicanyi bwatanguye ku munsi wa gatandatu muri afurika kandi ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu bumanuko bwa afurika sadeke ejo kuwa kane byariyemeje gukorera hamwe mu guhasha intagondwa z'abayisilamu zateye mu ndwi iheze igisagara kiri mu buraruko bwa mozambike abakuru b'ibihugu bitandatu bya sadeke bahuriye mu biganiro ku murwa mukuru wa Mozambique Maputo inyuma y'indwi zibiri habaye igitero mu gisagara ca Palma cahitanye abarenga icumi kandi gikura mu ngo zabo abaharurwa mu bihumbi perezida wa Zimbabwe Emerson Mnangagwa yavuze ko iyo nama yemeje ko inteko za sadeke zigiye kunagurwa kandi zigahabwa uburyo mu gihe cihuta kugira zije gufasha abaperezida ba Mozambique Malawi Tanzania Botswana, Afurika y'Epfo na Zimbabwe nibo bitabiriye iyo nama yamaze iminsi ibiri.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu makungu, perezida wa Leta Zumwe za Amerika Joe Biden yavuze ko ubwicanyi bukorwa hakoreshejwe inkoho ari ibiterasoni kuri Amerika nk'igihugu. Ejo kuwa kane yategetse ko hashyirwaho amategeko ruhashya ku nkoho zimwe zimwe kandi asaba Kongere ya Amerika kuvugurura itegeko ryataye igihe ku nkoho zica mu kiganiro yaremesheje kuri White House imbere y'abashingamateka hamwe n'abanyagihugu bagize ingaruka z'ubwicanyi bukorwa hakoreshejwe inkoho perezida Biden yavuze ko ubwo bwicanyi ari kiza mu bindi bihanze Amerika Biden abishikirije inyuma y'ubwicanyi kivunga hakoreshejwe inkoho bwahitanye abantu umunani mu gisagara cya Atlanta muri Georgia mu mpanuko bwa Amerika hamwe n'abandi icumi biciwe mu gisagara cya Boulder muri Colorado mu burengero bw'igihugu hatibagiwe umwe yishwe ejo kuwa kane abandi bataramenyekana igitigiri barakomereka muri Texas haheze amasaha make perezida atangaje ibi leta z'ubumwe za amerika ejo kuwa kane yarinjiye ku mugaragaro mu mugwi w'ibihugu bihurikiye muri oni yiyemeje kurwanya ihindagurika ry'ibihe no guharanira umutekano ni kimwe mu byo leta ya perezida Biden yiyemeje gushyiramo ingufu mu guhangana n'ingaruka zose ziterwa n'ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe ambasaderi wa amerika muri oni linda thomas greenfield yabwiye abamenyeshamakuru ko iki ari ikibazo gihanze oni kandi ari ikibazo cy'umutekano ku baba ku isi bose yavuze ko ubushikiranganji bwa amerika bujejwe kwivuna abansi buza bwaramaze kwemeza ko ihindagurika ry'ibihe ari ikibazo cy'umutekano w'igihugu ambasaderi greenfield yavuze ko iyo ikirere gihindutse ibintu byankenerwa bikenerwa mu buzima bw'abanyagihugu nk'ibifungurwa n'amazi bikena cyane cyane mu bihugu bikenye kandi gaciba intandaro y'ubwicanyi uwo mugwi wa oni wiswe abagenzi b'ikirere n'umutekano washinzwe mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani kandi kugeza ubu aho amerika yinjiriye ugeze ku bihugu mirongo itanu na bitandatu
aloyizi bigirimana urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho nshuti banywanyi mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu kuri yutube instagram na facebook voa radiyo yacu mu rwanda kandi muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe ingingo z'ingenzi z'amakuru mu burundi abanyeshuri bose bagiye gutangira igihembwe cya gatatu bagomba kubanza kwipimisha virusi ya korona guhera uyu munsi ku wa gatanu birasabwe rero yuko abanyeshuri bose uko bagera ku bihumbi mirongo itatu basanzwe biga mu mashuri yisumbuye y'indaro igihugu cyose boza kwipimisha ku buntu umugera wa korona virusi gushika ku munsi wa mungu minisitiri w'ubuzima w'u Burundi dr ndikumana tade yaraye abivugiye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru muri aya makuru kandi turagaruka no ku rubanza rw'abahoze mu buyobozi bwa fdr baregwa iterabwoba mu rwanda naho minisitiri w'intebe wa esipanye pedro sanchez ari mu ruzinduko rw'iminsi ibiri muri afurika aragenderera ibihugu bya angola na senegal amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure muri kumwe na thomas kamirindi nk'uko nari maze kubibabwira mu kanya mu ngingo z'ingenzi leta y'u Burundi yarayitangaje ingamba nshya zo guhagurukira kurwanya icyorezo cya virusi ya korona mugenzi wacu desire hatungimana uri i kigali mu rwanda yakurikiranye ikiganiro minisitiri w'ubuzima yarayagiranye n'abanyamakuru aratubwira ibyavugiwemo muri icyo kiganiro cyabereye mu gisagara cy'ubutunzi bujumbura umushikiranganji tadendi kumana yamenyesheje uko ikiza cya covid cumi n'icyenda kigiye kugwanya mu mashuri yo mu burundi yamenyesheje uko bizogenda kugira abanyeshuri ibihumbi mirongo itatu biga baba mu ndaro bapimwe imbere yo gusubira ku ishuri ku munsi w'imana dusanzwe dufise abaganga abahinga basanzwe bari mu burere bw'ubuvuzi ko ari mirongo ine n'indwi bakaba bagize umugwi w'abantu cumi n'umwe cumi n'umwe ku karere k'ubuvuzi uko ari mirongo ine n'indwi hakaba n'abandi leta yari iherutse guha akazi bavuga ko umwaka bajya abahinga bapima bashika mirongo irindwi abo nibo bazokora icyo gikorwa bafashanije n'abasanzwe bakora mu bushikiranganje abangaha mu gisagara cya bujumbura canke baje kugira uburuhuko hano mu gisagara cya bujumbura bazokwakirwa hajya kuri bonakeye abadashoboye gushika kuri bonakeye hariho abahinga bazaba barindiriye hariya ku bitaro by'akarere mu gisagara cya bujumbura mu kamenge hamwe n'ibitaro by'akarere mu ruziba hagati mu gihugu naho ku ntara zose bazoja ku bitaro by'intara abari mu burere bw'ubuvuzi bazoja ku bitaro by'akarere abazoba batashoboye kwipimisha muri icyo kiringo kubera imvo zitandukanye nabo nyine ntibibagiwe umushikiranganji ndikumana aravuga uko nabo bazopimwa kubera rero yuko bishika ugasanga hariho abanyeshuri bari mu ndaro ugasanga iyo bari mu biruhuko mu mihana ruguru uburyo ntibubashobokeye kugira ngo muri iyi minsi itatu bashobore kuba bashoboye kuja ku ntara canke ku bitaro by'akarere bica bisabwa yuko ku munsi wa mungu aho basanzwe bagira gusubira mu ndaro baza kare kugira ngo tuba twashyizeho imigwi y'abaganga ku mashuri basanzwe bigako kugira abatashoboye kujya kwipimisha muri iyi minsi itatu nabo bapime imbere y'uko binjira mu ndaro ibyo rero bizaca bibafasha kugira ngo bashobore kwiga batomokewe atangorane abo bazosanga nabo baranduye nta muti w'ikibere hazo hariho n'abaganga baheza bakabaha imiti hanyuma bakayashyira ahantu bashobora gufatira imiti batanduza abandi mu gihe mu burundi abiga bataha ari bo benshi umushikiranganji w'amagara y'abantu amenyesha ko nabo nyene bazobagenera umunsi wabo muganga ndikumana arasigura uko icyo gikorwa kizogenda abanyeshure tuzoheza turabe ingene tuzobafasha kuko basanzwe baba mu kibano tubandanya duhimiriza tuvuga tuti uwumva afite ibimenyetso agenda yipimisha hanyuma tuzoheza turabe ingene nabo nyene twobagenera umunsi mugabo nk'uko mubizi abanyeshure bose bagera ku miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana atandatu biga mu mashuri y'uburundi birumvikana yuko atawoca bigira ku mugabo kubera twabonye ko igihe abanyeshuri bava mu buruhuko bwa noel baja mu mashuri y'indaro hariho abagiye baranduye baranduza abandi banyeshuri nicyo gituma twashatse yuko duhera kuri abo ibihumbi mirongo itatu kugira ugiye kwiga agende mu ndaro yorohewe adashobora kwanduza abandi kuko ko baba basanzwe babana baba hamwe bamwe mu bavyeyi bafise abana biga mu ndaro barashima iyo ngingo naho hari abatizeye ko izoja mu ngiro ni ingingo nziza kandi eh, iratomoye cyane ariko ko yabivuze bizokurikizwa niho cyabaye ikibazo gitoya nese bose baza kwipimisha kujambo make eh, ingingo yo kugira abantu bose bipimishe yani ingingo nziza eh, ni ukuri vyari vyiza gose cyane ariko rero eh, ikibazo kicahani nyene sinzi ko aba- abapima bahari bakwiye sinzi ko ibikoresho byo gupima bihari bikwiye sinzi ko bazomenya ko uyu yipimisha ata- cyangwa atipimishije rero ibyo byose ni umuntu yovyibaza jewe nk'umubyeyi mfise abana ndungika mu buraro iyo ngingo ni sawa ndayishimye nkasaba ko yoja mu ngiro abana bose bozoja mu buraro ko bogenda bapimwe kugira ngo baze bahwanire mu ishuri bazi ko bose bakomeye gusa twosaba ko abo basanga barwaye ko bopima n'imiryango yabo baba bavuyemo muri iyo minsi itatu igenewe abanyeshuri umushikiranganji ndikumana asaba abarundi eka n'abanyamahanga baba mu burundi bashaka kwipimisha kubanza kubangira kiretse ufise ibimenyetso vyerekana neza ko yoba yaranduye umugero wa korona nta wundi azakigwa anamenyesha ko abo banyeshuri ko utazokwitwaza ikarata y'ishuri atazakigwa mu kwezi guheze umushikiranganji tade ndikumana yari yamenyesheje ko abarundi bamaze gupimwa ikiza cya covid 19 barenga ibihumbi amajana abiri abamaze kwitaba imana nabo bapimwe bakaba ari batandatu kugeza ano mango tubashikirije ino nkuru nta rukingo ruragera mu burundi mu gihe mu gihugu kibanyi cy'u rwanda hari abamaze kuronka urugira kabiri prosper ntawugwamiye umuvugizi wa leta y'u Burundi yamenyesheje ku munsi wa gatanu w'indwi iheze mu kirundo mu kiganiro kigenewe abamenyeshamakuru n'abanyagihugu ko burundi butansi inkingo ariko ko burindiriye ko ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi oms rizemeza ati izihari ubu zishobora kugira ingaruka ivyo navyo bira bihugu vyazakiriye ari naco gituma amenyesha ko burundi buzokwitonda kugira bufate ingingo ibereye desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radio communautaire de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radio baraka fm nayo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
tugume mu burundi aho minisitiri w'ubutabera janine nibizi nawe yaraye agiranye ikiganiro n'abanyamakuru ariko we ni ku kibazo cy'abanyururu bamaze igihe barahawe imbabazi zo gufungurwa n'umukuru w'igihugu ariko na n'ubu bakaba nta n'umwe urarekurwa mugenzi wacu eloge werika neza ukorera mu biro by'ijwi ry'amerika i nairobi muri kenya yakurikiranye iki kiganiro mu biganiro yahamenyesha amakuru ku bijanye n'imikorere y'igisata c'ubutungane carangiye mu kajoro ko kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru wa politike gitega umushikiranganji w'ubutungane yasiguye igituma ingingo ya perezida iha ikigongo abanyororo itaraja mu ngiro kandi amategeko avuga ko ibwirizwa gukurikizwa igisinywa janine nibizi amenyesha ko turetse inyigisho bariko barahabwa hari n'izigenewe abazobakira mu mitumba n'amakomine twababwiye yuko inyigisho ziriko ziratunganywa kandi zizoba inyigisho ziriko ziratangwa zimeze neza ndetse hakazotangwa n'inyigisho ingene abakuru b'imitumba abajejwe imitumba abamusitanteri bufasha kugira ngo aba bantu bashobore gusubira kwinjira mu ngo zabo batekanye bakabakira nk'abo bahorana bakabakira nk'abavukanyi imbere y'uko bataha imbere y'uko basubira iwabo ihumure ni iryo nyine ry'uko by'ukuri bazoba bigishijwe bihagije kandi n'iyo bazoba bari bazoguma bari ko barakurikiranwa ntabariza rimwe mu mashyirahamwe aharanira agateka k'abafungwa mu ndwi heza ryasabye ko abafite imyenda mu bahariwe na perezida botaha bakariha buhoro buhoro jean marie nshimirimana mukuru waryo ubusanzwe aya mande by'ukuri ni amande ateye ubwoba ni ihadabu naho biba ibihumbi mirongo itanu utabitanze ugaheza wa munyororo ugumamo rero ibitigiri turabona neza ko dufise amakenga ko hariho abantu benshi wogumayo hamwe hatofatwa izindi ngingo twe ntidutegeka ariko turavuga nk'abarundi bakunda igihugu cyacu kandi dukunda bene wacu tuvuga tuti ntihafatwa izindi ngingo by'ukuri nyimba umuntu afitiye ideni umuntu cyangwa baciye amande azoha umuntu babahuze nyimba byobera muri parike bagira amasezerano kugira uwo muntu atahe kuko hari ariko ari mu ibohero ntaco ariko arahungukira ibi umufatso nibizi asanga ata mari bikwiye gutera wa muntu wa mufungwa turamurekuye niyitahire y'amafaranga atayarishe none wabaye umuvyeyi wande waretse nde iyaba ari ngira ngo nka leta nyene muvyeyi ari nka nkajya mande ngira ngo yinjira mu gihugu hariho abasaba ikigongwe umukuru w'igihugu bakamubwira bati burya turamerewe nabi bimeze uku hariho abandikira umushikiranganje w'ubutungane bigaheza bikigwa bikarabwa neza hari bavuga bati turi na ba ntaho nikora bikigwa bikarabwa neza twumvure none uyu avuga ko ari ntaho nikora none ayo mafaranga azoheza akava hehe kigaheza kikigwa ingene ayo mafaranga azorihwa n'uzoyariha mugabo ntitwoca tuvuga ngo muri rusangi ngo umuntu yakiriwe kuriha amafaranga ubundi yategerezwa kumuriha nk'indishi y'akababaro y'ibyo yamukoreye muti uwo muntu naca ataha n'ubundi niwamurungika haba ingwano haba umwiheburo wa wa muntu yategerezwa kuronka iyo ndishi nicyo gituma leta ari umuvyeyi leta itegerezwa kuraba abantu bose ku rugero rungana nta wanjya wangura kugeza ubu ariko hamwe mu mashyirahamwe yahanira agateka kazina muntu babona muri noteba ryo kurekura abanyororo uruyeri gukungumiza mu munyororo abafungiwe ivyiyumviro vya politike nk'uko jean claude ntiburumusi yajejwe amategeko muri akate burundi yavyiganije ijya amerika mu minsi ishize tugaca dusanga abanyororo bose bafashwe mu gihe c'imyiyerekano mu bibiri na cumi na gatanu reka mbere n'abagiye barafatwa inyuma yaho bahogwa ko bari mu migambi itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ko bagiye mu myiyerekano canke bakaja barafatwa kubera ko bariko barerekana amabi ariko arakogwa benshi usanga baja baragirizwa yuko bariko barahungabanya umutekano w'igihugu ko bari mu migwi igwana bashigikiye imigwi igwana ugaca usanga biri muri vya vyaha ubutegetsi buvuga yuko uwagiye kugirizwa ico caha iyi ngingo itamuraba ca bituma ataciza gufasha mu vyerekeranye n'imibano myiza hagati y'abanyepolitike eh, no kugarukana amahoro mu gihugu cacu mu mabohero cumi na rimwe yagize uburundi habarizwa abanyororo barenga ibihumbi cumi na bibiri n'amajana indwi mu gihe afise ububasha bwo kwakira abatarenga ibihumbi bine n'ijana na mirongo icenda na bane mu ntango z'ukwezi kwa gatatu gushize umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yasinye itegeko ry'ikigongwe imbohe ibihumbi bitanu n'amajana abiri na mirongo itanu na batanu ariko nta n'umwe yarasohoka ibohero eroje urikaneza neza ijwi rya amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyodufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika mu rwanda urukiko rukuru rwaraye rusubitse mu gihe kitaramenyekana urubanza rw'abahoze ari abayobozi babiri bo mu mutwe wa fdr inyasi nkaka na colonel jean pierre nsekanabo baregwa ibyaha by'iterabwoba urukiko rwatangaje ko inteko iburanisha uru rubanza yahuye n'akazi kenshi eric bagira ubusa aratubwira inkuru irambuye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nibwo byari byitezwe ko hatangwa imyanzuro ya nyuma mu rubanza ruregwamo bwana inyasi nkaka bakunze kwita raforuje fisi bazeye wahoze ari umuvugizi w'umutwe wa fdlr na mugenzi we koroneli jean pierre nsekanabo bakunze kwita bega kamara wari ukuriye ibikorwa by'ubutasi bw'uwo mutwe ibihabanye n'iby'ijwi rya amerika ryageze ku cyumba cy'urukiko mu gitondo i nyanza mu majyepfo y'u rwanda risanga kirafunze ubwanditsi bw'urukiko bwavuze ko ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu aribwo hafashwe umwanzuro wo gusubika uru rubanza kubera inteko iburanisha uru rubanza yahuye n'akazi kenshi biba ngombwa kwigiza inyuma iburanisha iyo nteko iburanisha uru rubanza ikuriwe n'umucamanza bwana antoine muhima ni nayo iburanisha izindi manza zikomeye zirimo ururegwamo bwana paul rusesabagina na bagenzi be makumyabiri ku byaha byiganjemo iby'iterabwoba ni nayo kandi iburanisha urubanza rw'umunyamakuru focus ndayizera nabo bareganwa cumi na batatu ibyaha by'iterabwoba ndetse n'urubanza rwa bwana jean batiste mugimba uregwa ibyaha bya jenoside woherejwe n'igihugu cy'ubuhorandi kuburanira mu rwanda kuva mu mwaka ushize ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu aba bahoze ari abayobozi mu mutwe wa fdr udacana uwaka n'ubutegetsi buriho mu rwanda baregwa ibyaha bitandatu birimo ibyaha byo kure mu mutwe w'abagizi ba nabi kuba mu ishyirahamwe rikora iterabwoba gukora iterabwoba mu nyungu za politiki n'ibindi bombi inyasi nkaka bakunze kwita raforuje fisi bazeye wahoze avugira umutwe wa fdr na mugenzi we koroneli jean pierre seka nabo bakunze kwita bega kamara bemera ibyaha bine muri bitandatu baregwa bemera ko bari mu mutwe wa fdr ariko bagahakana ko binjiye muri uwo mutwe bawusangaho batagize uruhare rwo ari rwo rwose mu kuwurema bahakana ibikorwa byo kugaba ibitero mu bihe bitandukanye mu bice by'amajyaruguru n'uburengerazuba bw'u rwanda uwo mutwe wagiye uga bugahitana bamwe bavuga ko nta bubasha bagiraga mu gufata ibyemezo ko byafatwaga n'abari babakuriye muri uwo mutwe abaregwa bombi kandi mu myiregurire iheruka bahuriza ku gusaba imbabazi umuryango nyarwanda muri rusange bagasaba ubutegetsi kubacira inkoni zamba abaregwa bavuga ko bafashije mu bikorwa byo gutanga amakuru ku gihugu bityo ko igihe bababarirwa basubizwa mu buzima busanzwe nk'abandi bagiye bava muri uwo mutwe bagasubira mu buzima busanzwe bamwe muri bo bakanabashinga imirimo ikomeye mu gihugu igihe ijwi rya amerika ryateguraga iyi nkuru ntitwari twakamenya itariki uru rubanza ruzimurirwaho gusa ubwanditsi bw'urukiko bwateganyaga ko bishoboka ko iburanisha ritaha ryakwimurirwa mu kwezi gutaha kwa gatandatu aba bagabo bombi bahoze ari abayobozi mu mutwe wa fdr batawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa cumi n'abiri umwaka ushize ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ku mupaka wabunaga n'uhuza igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo na uganda nyuma yo koherezwa mu rwanda n'igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ubushinjacyaha bubarega ko bafashwe bavuye mu gihugu cya uganda mu nama bwemeza ko zari zigamije ubugambanyi no kugira nabo ubutegetsi buriho mu rwanda eh bagira ubusa ijwi rya amerika inyanza mu majyepfo y'u rwanda iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
minisitiri w'intebe wa esipanye pedro sanchez ari mu ruzinduko rw'iminsi ibiri muri afurika yaraye arutangiriye mu gihugu cya angola uyu munsi arajya muri senegal sanchez avuga ko ibi bihugu bibiri bifite uruhare rukomeye by'umwihariko mu bikorwa byo gukumira abimukira banyura amayira y'amagendu bajya gushaka imibereho myiza mu burayi n'ibibazo byo gupfa n'abarohama byose muzi muri iki gihe esipanye ifungiye abimukira ibihumbi n'ibihumbi mu birwa byabyo bya kanari irimo irashaka uburyo bwo kubasubiza mu bihugu bakomokamo mugenzi wacu fideli niyongabo yaganiriye na madamu karine kaneza ntandurya ukorera mu muryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu human rights watch hano i washington dc amubaza uko yakiriye uruzinduko rwa minisitiri w'intebe wa esipanye pedro sanchez muri afurika ku bwacu iyo migenderanire umushikiranganji mukuru wo muri esipanye asa n'uwutanguye mugabo nkumvura ariko arabandanya hagati y'igihugu cya esipanye na senegal na angola tubyakira neza ni byiza mugabo turifuza gushimikira ku bibazo bitari bike uwo mushikiranganji yoshobora n'abo bazohura bo muri senegal na angola bashobora kuzokorera ko kandi nkumbure ibibazo bidasa ku makuru dufise bidasa n'uko biri kuri agenda ya voyage yiwe icya mbere twifuza kwibutsa ni uko burya ibihugu byo muri union europeyene atari ubwa mbere bagize imigenderanire cyangwa baganiriye n'ibihugu byo muri afurika ku bibazo bijyanye n'iterambere ibibazo bijyanye na sekirite n'ibijyanye ku buzima no kunyifato n'ingene barinda kujeha ikibazo cy'abimukira si ubwa mbere bibaye tukaboneraho n'uburyo bwo kwibutsa some yabaye mu bihumbi bibiri na bibiri aho esipanye yonyine yashoboye usaba yuko haba ibihano bikomeye gusumba ibyari biriho byofatira abimukira twebwe rero ibyo icyo kibazo kiradutera amapurekipasiyo kuko turifuza yuko iyo bariko baravuga nk'ikibazo c'abimukira bagifata muri globalite yacu muribaza rero urwo rugendo rw'umushikiranganje wa mbere wa esipanye biravugwa ko igitigiri c'abimukira bafata inzira ica muri mediterane bagerageza gushika iburaya coba caragabanutse kubera ingingo zafashwe n'ibihugu vy'iburaya hamwe n'abategetsi b'ibihugu vyo muri afurika mu buraruko nkengera y'ibahari mediterane ubu iyo nzira abimukira batakifata cane ubaca muri ibahari atlantique bagaca mu mazinga ya kanari yegukira esipanye mbibaza ko aricyo gitumye aja muri afurika ico ntacyo twomenya mugabo ico tuzi ko igitigiri kinini c'abimukira muri afurika kiri muri afurika nyene ico ni ca mbere ko ico gitigiri coba caragabanutse muri mu bihumbi bibiri na mirongo biri birashoboka nkumbure kubera ikiza ca covid twari twibaza yuko icotuma igitigiri c'abimukira kiba kinininya si covid gusa hariho n'ihonyango ry'amategeko birazwi abapfunzwe bapfungiwe mu mazinga ya kanari yegukira esipanye ari abantu ibihumbi n'ibihumbi muri abo bimukira abategetsi b'ico gihugu bakaba bizeye ko bazobasubiza mu bihugu vyabo abenshi muri bo bashoboka bashobora kurungika ngo vyaba ku gushaka kwabo canke biciye mu masezerano n'amaleta y'ibihugu baje bavamwo ku vyerekeye ishirahamwe ryanyu rijejwe agateka ka muntu ico kibazo mucumva gute ego kuko ica mbere no kumenya icatumye bava muri ivyo bihugu icatumye basaba guhunga iruhande baca muri izo nzira ziteye ubwoba kandi zitoroshe ari ibituma bikomeye kandi bigoye hama ikindi naco hariho amategeko rega mpuzamakungu hariho amategeko aproteje amadroa y'abimukira ayo mategeko mu kubanza kuraba yuko ariko arakurikirwa burya igihugu kikwakiriye icyo ari cyo cose tegerezwa kuguha uburenganzira bwo gushobora kwiyegeranya kandi kidashobora kugusubiza inyuma mu gihugu wavuyemo iyo bazi neza wabasobanuriye neza yuko ufise impambano gutinya ko ushobora kwicwa canke gupfungwa radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu aya makuru naha ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye mugire umunsi mwiza murakarama radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu Yo, you record.